Hii ni Radio Izwi ya Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka nanje ndabaramukije ndabipfuriza ikaze mu biganiro vyacu yewe ndiyizeye ko nshobora kujyana ibibazo by'abaturage kandi ntashobora no kureba uko leta ikora aba natanga ibitekerezo bityo igihugu cyacu kigakomeza kiyobowe natwe ubwacu abaturage
uwo ni philippe mpayimana umukandida yigenga ariko ariyamamariza amatora y'abadepite mu rwanda tubafitiye n'inkuru ku nama y'umwiherero ya leta y'uburundi ku kigo gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori mu rwanda gihumuriza abanyagihugu bari bafise impungenge zo kwamburwa amatongo yabo no kugena impunzi z'abarundi ziri mu ikambi yasange mu ntara ya kivu yo mu mpanuko zimerewe amarareka tubacire ku mayange ingingo nkuru nkuru z'amakuru hirya no hino yo ku isi tubashikiriza mu kanya gato igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko cyagize igitero gikoresheje indege z'ingwano ku ntagondwa z'umugwi al shabab muri somaliya cyahitanye abagwanyi babiri ba al shabab
ahandi naho umugwi w'abaroberi bahora bagwanya leta muri sudani y'epfo basubiriye mu gisirikare abasirikare bashika ku majana atatu ivyo bibaye nyuma y'amasezerano yapfunditswe mu kwezi guheze hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo
kagulanyi sentamu umuririmbyi w'umuziki wa pop akongera akaba ari n'umushingamateka mu gihugu cya uganda avugwa ko atonekara umubiri wose inyuma y'uko avuga ko yakubiswe bikomeye ari mu mvuto
sentare yuguruye urubanza rw'abatemera ibyavuye mu matora muri zimbabwe
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku idonido y'amakuru avuga hirya no hino ku isi tuze ngaha muri afurika aho igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko cyagize igitero gikoresheje indege z'ingwano ku ntagondwa z'umugwi al-shabab muri somaliya icyo gitero cyahitanye abagwanyi babiri ba al-shabab ibiro bikuru by'igisirikare cya amerika bijejwe akarere ka afurika bimenyesha ko icyo gitero cyagizwe ejo ku munsi wa kabiri hafi y'ibirometero mirongo ine na bitandatu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara kirimo ikivuko cya kisimayo amerika imaze kugira ibitero mirongo ibiri nk'ivyo muri uyu mwaka ku mugwi al shabab ukorera muri somaliya uwo mugwi ukorana n'umugwi al qaida niwo mugwi wiha inkumbi kurusha iyindi migwi y'intagondwa mu karere ko muri afurika munsi bugaragwa bwa sahara umugwi al shabab kenshi ugira ibitero vyiha inkumbi ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho kuva mu mpera z'umwaka weza amerika yaragize kandi ibitero bitari bike hakoreshejwe indege zitagira abadereva ku bagwanyi bakorana n'umugwi al shabab mu gice co mu buraruko bwa somaliya tukiri muri afurika mugwi w'abaroberi bahora bagwanya leta muri sudani y'epfo basubiriye mu gisirikare ca leta ivyo bibaye inyuma y'amasezerano yapfunditswe mu kwezi guheze hagati ya leta n'imigwi itavuga rumwe nayo abo baroberi bakaba bashika ku majana atatu ejo ku munsi wa kabiri brigadier general chang garang yabwiye abamenyeshamakuru ko we n'abasirikare bashika ku majana atatu bagarutse muri leta umuvugizi wa leta brigadier general lu raid koang akaba yemeje ayo makuru abasirikare ba leta n'abaserukira abaroberi biteguriye gusinya ayandi masezerano nabo nyene mu mpera z'iyi ndwi ku mugwa mukuru wa Khartoum amasezerano yapfunditswe mu kwezi guheze akaba ari amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahinyanyuwe yatumye ibitero bigabanuka mu gihugu cyose cya sudani yamara impande zose ntizirumvikana ku ngingo zikomakomeye harimo n'ibijanye ibitigiri by'intara z'igihugu imipaka yazo hamwe n'uru n'uruhara rw'ivyegera vy'umukuru w'ibihugu bitanu bizoba biri muri leta mfatakibanza igiye gushingwa tukiri muri afurika kandi kagulanyi sentamu umuririmbyi w'umuziki wa pop akongera akaba ari n'umushingamateka muri uganda avugwa ko atonekara umubiri wose inyuma y'uko akubiswe bikomeye ari mu mvuto iyo nkuru yatangajwe n'umunsi wa gatatu n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka ya uganda jacob ulanya ivyo ni mu gihe leta ya uganda iriko iraremegwa kugira irekure kagulanyi sentamu azwi ku izina rya bobi wine ariko ahangana n'intwari imaze igihe kirekire ya perezida yoweri museveni jacob uranya yabwiye abamenyesha amakuru ko kaguranyi sentamu yari anezerewe naho yakubiswe bikomeye uranya avuga ko akwiye atarekwiye gufatwa gutyo naho ngo byabaye leta y'igihugu cya uganda irahakana ibyagirizo by'uko yafashe kaguranyi sentamu bunyamaswa igipolisi cyasohoye amasanamu ya videwo yerekana sentamu ariko aramwenyura igihe uranya yamugendera mu ntango z'iyindwi umwe mu baburanira sentamu robert amsterdam yatangaje ko umukiriya wiwe yafashwe bunyamaswa ku buryo atazosubira kuba nk'uko yari ameze imbere yaho umudereva wa sentamu yarishwe arashwe n'abavuga ko ari inteko zijeje umutekano sentamu afise imyaka mirongo itatu n'itandatu muri iki gihe yarahagaritswe hamwe n'abandi bashinga amateka batavuga rumwe na leta bane batatu muri bo bakaba bagirizwa ibyaha by'uguhemuka umushinga mateka agira kane yajanywe mu bitaro kubera ibikomere yaronse igihe yari mu mvuto
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya iyindi nkuru muri afurika sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri zimbabwe yuguruye icese urubanza rwashinzwe n'imigwi itavuga rumwe na leta ni mu gihe abo batemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze umugambwe wa movement for democratic change wagiriza umugwi w'igihugu ujejwe amatora kuba wakoze amanyanga mu matora yabaye ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi ku nyungu za perezida emerson mnangagwa yarahagariye umugambwe wa zanu pf umugwi w'igihugu watangaje ko mnangagwa yatsinze amatora n'ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana by'amajwi uwo bahiganywe nawe nelson chamisa akaronka amajwi mirongo ine n'ane ku ijana chamisa yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno wa mbere ko bafise ivyagirizo bikomeye vyerekeye vyerekana ko amatora yarimwo amanyanga kandi ko sentare izotegeka ko amatora asubigwamo
tugaruke ku nkuru yerekeye kandi afurika abimukira barenga ijana binjiye ku nguvu no munsi wa gatatu ku butaka bwa kweta bwegukira igihugu cya esipanye nyuma y'uko buriye uruhome ruri ku rubibe n'igihugu cya maroc abo bimukira batangiye mu mitwe n'igipolisi igihe bari ko burira urwo ruhome ni ubugira kabiri abimukira burira urwo ruhome mu kiringo cy'amezi cy'ukwezi igipolisi abapolisi indwi bakomeretse igihe abimukira babatera aside y'amabateri bariko bagerageza kurira urwo ruhome ubuserukira leta ya Espagne mu ntara ya Akweta yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko abimukira ijana na cumi na batanu bashoboye kwinjira ku butaka bw'intara ya Akweta igitigiri itatangajwe c'abimukira bakomeretse igihe bariko bagerageza kurira uruhome rutandukanye intara ya Akweta n'igihugu ca Maroc amasanamu yashikirijwe n'ikinyamakuru caho El Faro d'Akweta yerekanye abimukira b'abanyafurika bariko bari mu minsi mikuru inyuma y'uko bashitse ku butaka bwa kweta bamwe muri bo bazongagije amabendera y'igihugu cya Espagne n'amabendera y'umuryango w'ibihugu vy'iburaya aho ni mu gihe bari bajanywe mu kibanza cyo kubakira vy'agateganyo uko umwaka urangiye abimukira bavuye muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara baba muri maroc mu buryo budaciye mu mategeko bagerageje kwinjira mu karere k'iburaya buriye impome ziri ku rubibe canke baciye mu mazi intara ya kweta na meriya nizo ntara zo mu muryango w'ubumwe bw'iburaya ziri ku butaka zifitaniye imbibe n'akarere ka afurika abimukira b'abanyafurika bakaba bagerageza gushika mu karere k'umuryango w'ibihugu by'iburaya baciye muri izo ntara
handi naho ejo ku munsi wa kabiri yabaye intambwe ikomeye kuri Olga Senstov umwanditsi w'amasanamu ya filime aho yashikana iminsi ijana yisonzesha aho yari mu gasho mu ntumbero yo gusaba irekurwa ryawe n'abandi banye-Ukraine batari bake bari mu munyororo mu Burusiya mu byo yita ko ari imvo za politike abashigikiye Senstov Senstov bavuga bagize imyiyerekano ku irembo rya ambasade ku marembo y'amambasade y'uburusiya mu bisagara bitandukanye vya buraya basaba irekugwa rya senstov mu maguru masha bavuga ko ukwisonzesha kwiwe kugeze ahabi cane uwo mwanditsi yatanguye kwisonzesha kwiwe itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatanu aho yashaka ku isi yose iraba itoteza rya kiremwa muntu rigirwa mu burusiya ni mu gihe ico gihugu cariko citegurira gutunganya imikino y'igikombe c'isi c'umupira w'amaguru
mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc kuri radiyo ijwi ry'amerika ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza asaba abajejwe ugwaruka kugaba ku mashirahamwe mpuzamakungu akunda gutunganya inganda kuko rimwe na rimwe abigisha ibinyuranye n'imico y'ikirundi umukuru w'igihugu asaba abarundi gusengera impunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda havuga ko bafashwe nk'imbohe naho kubo yita in, intumva uh, batega imitego Burundi uh, Petero Nkurunziza amenyesha ko ari bo bazogwa mu mitego bazoba bateze n'inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana mu mwiherero wa leta y'uburundi wari umaze iminsi ibiri ubera mu ntara ya gitega umukuru w'igihugu petero nkurunziza yarashimye uko amatora y'ubwirizwa shingiro yagenze mu ijambo yashikirije abarundi yavuze ko bari biteze ko uburundi buzomaramara vyabahindukiriyeko amatora yagenze neza cane abenegihugu bakunda igihugu baratamba baratarika abansi nabo aho bari hose barajumararigwa babura ayo bacira nayo bamira abari biteze ko tumaramara tukiha amenyo y'abatwenzi nibo barohiye kumaramara bari bibagiye ko umwansi agucira icobo imana ikagucira icanzo kandi ko agati gatezwe n'imana kadahenurwa n'umuyaga vyongeye ntitwahengeshanije kwama dukebura intumva ko bazotega imitego uburundi n'abarundi aribo bazoyigwamwo muri iryo jambo yashikirije perezida petero nkurunziza yamenyesheje ko hari umugambi w'imyaka cumi w'iterambere aho n'abanyamitahe bazokwisunga uwo mugambi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu umugambi mukuru w'igihugu mushasha w'imyaka cumi uzodufasha kubanguka kurusha uko vyahora iruhande y'ukubanguka abifuza kuzana imitahe mu Burundi canke kudusahiriza mu migambi itandukanye bategerezwa kwisunga uwo mugambi wonyene uwo mugambi ugiye kwandikwa mu kirundi wongere ube kimwe mu bigabane bigize za nyigisho zo gukunda igihugu gutyo abarundi tugende aho tubona neza inyuma y'umwiherero wabereye muri komine ya bukirasazi ku munsi wa mbere umunsi ugira kabiri umwiherero wabandanirije ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri mu gisagara ca gitega inyuma y'umwiherero wabereye mu ibanga filipo nzobonariba umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'uburundi yaratubwiye bimwe mu vyo perezida nkurunziza yasavye abashikiranganji bimwe mu vyo yabasavye yasavye abajeje ugwaruka kugaba ku nyigisho zitangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'uko tubibwirwa na filipo nzobonariba saba yuko abajejwe ugwaruka bogaba ati hariho inigeso yadutse aho usanga hari amanama bita ngo ni inganda bita materiye basanga ikunda kugirisha urwaruka bikakorwa na ya mashirahamwe mpuzamakungu agira ngo arigenga ubushikiranganji buje rurwaruka rutabizi ari naho usanga babahera inyigisho zimwe zimwe zataye akaraga ku Burundi yavuze yuko ati ababijejwe babikurikiranire hafi kugira ngo ayo mashirahamwe y'urwaruka n'abagomba kuza gufasha urwaruka boza barabikoranira hafi n'ubushikiranganji buje rurwaruka kugira ngo ntibaze have basanga baraciye mu ryahumye leta n'abavyeyi bamwe bakita bakitwaza amadini abandi bakitwaza iki kazosanga dusubiye kugarura impene yarenze umurambi perezida nkurunziza yaragize n'ico asaba abarundi ku bijanye n'abarundi bahungiye mu rwanda tumvirize filipo nzobonariba amasengesho muze cane cane musabire musengere bene wacu bagore i rwanda bafashwe nk'ingwati mu rwanda kandi twabasabira ntangire imana izobafasha nabo nyene bogorore kuko amakuru ashikira abari mu Burundi n'abategetsi bo hejuru nuko abashobora kuronka amahirwe yo gutoroka bakavayo bavuga ibintu byinshi cyane byerekana yuko hari benshi ubu bifuza gutaha mugabo iyo bari bameze nk'ababoshwe ivyo rero yavuze ati twasabire twemeye ko umwe wese azobasabira kandi n'abenegihugu bose bazobasabira kuri uno wa gatatu umukuru w'igihugu akaba ariho aza gutanguza amasengesho azomara indwi mu ntara ya karusi ayo masengesho akaba amategurwa uko umwaka utashe igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane fidel kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje mu rwanda ikigo gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori kirahumuriza abanyagihugu bari bafise impungenge zo kwambugwa amatungo yabo kuko batashoboye kuriha amakori y'ubutaka ko umunyagihugu azokwerekana ubushobozi buke bwo kwishyura ayo makori azohora yegera inzego zibishinzwe zikamufasha mugenzi wacu asumta kaboyi niwe yakurikiranye iyi nkuru komiseri mukuru wa rwanda reveni dushabe richard mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa gatatu avuga ku by'iki kigo kimaze kugeraho nyuma y'imyaka makumyabiri gishinzwe yanavuze ko iki kigo aricyo gisigaye cyakira imisoro n'amahoro byakorwaga n'inzego z'ibanze uyu muyobozi yagarutse ku mpungenge zimaze iminsi zigaragazwa n'abaturage zigendanye n'ubukode bw'ubutaka cyangwa ubw'amazu bakwa n'iki kigo mu minsi ishize ubwo inteko ishinga amategeko yasozaga manda yayo y'imyaka itanu yasoje itora itegeko rigenga umusoro w'umutungo utimukanwa utimukanwa urimo umusoro ku butaka w'ubukode bw'amazu maze bigaragara ko iyi misoro yiyongereye engero ni uko umusoro ku bukode bw'ubutaka wavuye hagati ya zeru na mirongo inani ubu ukaba uri hagati ya zeru n'amafaranga magana atatu iri tegeko nubwo kugeza ubu ritaratangira gukoreshwa ryatangiye gutera impungenge abaturage maze batangira gusaba abakandida depite barimo kwiyamamaza muri iki gihe ko mu gihe baramuka batowe bazaborohereza kuri uyu musoro jewe ikintu mbona kiba- kibangamye cyane Eh, imisoro y'ubutaka irabangamye nayo kuko iyo umuntu yari afite ubutaka bwe bikaza kuba ngombwa ko wenda bu- abukurwaho wenda bugaharirwa leta ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bi- aha yari akwiye gutunga umuntu cyangwa yahinga ubwo butaka aragenda nyine agasorerwa ubwo butaka aribwo abantu benshi bagenda bimuka ukabona ubutaka burabananiye nimba nari ntuye hano igihe cyo ku- ubushobozi bwo kuhatura bwananira bitewe n'imisoro hava haja ahandi kure hakaza abashoboye kuzahasorera bafite ubushobozi bushoboye nubwo iri tegeko ryongera umusoro ritarashyirwaho umukono na perezida wa repubulika ngo ritangire gukoreshwa n'iryahozeho ryasoreshaga ubutaka hagati ya zeru na mirongo inani abaturage bakomeje kwerekana ko naryo ribabangamiye kubera ko bafite amikoro make hari ibintu biba bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona aribwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ute noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi n'iyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware bambariye umusoro w'ibihumbi magana abiri mirongo cyenda ubujurire bugatangwa ariko ukabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora kandi imisoro niko irimo yiyongera ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza rwose ukagera ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona komiseri mukuru wa rwanda revenue avuga ko iri tegeko rishya ry'ubutaka ritarasohoka kandi ko mbere y'uko ritorwa n'abagize inteko ishinga amategeko bari babanje kuriganiraho n'abanyarwanda banyuranye uyu muyobozi avuga ko nirimara gusinywaho n'umukuru w'igihugu bazagira uruhare kurisobanurira abaturage kuko baryumvise nabi komiseri mukuru wa rwanda revenue amara impungenge abari batewe ubwoba n'iri tegeko ko nta muturage n'umwe rizahutaza ariko umuturage kuvuga ngo hari umuntu uzahungabana kubera itegeko ry'umusoro rwose ndashaka kwizeza ko atari ko bizamera sinzi ahantu haturutse ibihuha ubona abantu basa nk'aho bafashe nk'aho nk'aho leta igiye kuza ngo ibahutaze ntabwo ariko bimeze rwose umuturage udafite ubwishyu bigaragara ko adafite ubushobozi pe inama njyanama iraterana ikaba yakuraho wa musoro nkaba rero ngewe numva twaganisha mu nzira ahubwo yo kureba abo bantu koko bari muri icyo cyiciro badafite ubwishyu ko twabafasha tukabakorera ubuvugizi ariko uwo bigaragara ko ari- ari muri icyo cyiciro ari muri muri izo circumstances ari- nakwizeza ko n'uyu munsi umumpaye rwose ngewe nafata iya mbere kumukorera ubwo buvugizi ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gitangaza ko kugeza ubu kibarura ubutaka busaga miliyoni bugomba kwishyura imisoro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tukiri mu rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza ku bashaka kwinjira mu nama nshingamateka nk'abadepite birabandanya uno munsi ku wa gatatu umukandida yigenga philippe mpayimana yiyamamarije mu turere twa rusizi nyamasheke na karongi twose two mu burengero bw'igihugu mpayimana yemereye abanyarusizi eh, kubabera intumwa agashikiriza ibibazo byabo aho byigirwa gutyo ngo hagashikwa ko amategeko agashikwa ko amategeko ababereye umumenyesha makuru wacu temisokro mutijima aradushikiriza idonido kuri iyi nkuru baturage ba rusizi muraho neza umukandida depite mpayimana philippe akomeje kwiyamamariza iwacu mukomere
ahagana saa tatu zibura iminota mikeya nibwo umukandida depite wigenga philippe mpayimana yari ageze mu mujyi wa kamembe uburengerazuba bw'u rwanda mu bikorwa byo kwiyamamaza yari mu modoka y'ivatiri ya karina yitwariye ubwe ari kumwe n'undi muntu umwe wavugiraga mu kuma gato gasakaza amajwi gahambiriye kuri iyo modoka hejuru iriho n'icyapa kinini kiriho ifoto ye mu gihe abandi bakandida cyane cyane abatanzwe n'amashyaka usanga bateguye aho bagomba guhurira n'abaturage ngo babagezeho imigabo n'imigambi yabo bwana philippe mpayimana we yahisemo gukoresha uburyo bwo kuzenguruka uyu mujyi aho ahagaze akahamara iminota iri hagati y'itanu n'icumi atanga udupapuro dutoya turiho imigabo n'imigambi ye mu nteruro ngufiya zitarenze icyenda nyuma akaganira n'abaturage
nicyo ubudepite bivuze ndetse inshingano zose ni iz'iyo ku ruhande rwanjye yiteguye asigaye niwe munsinyira noneho mugatuma nyine mukavuga muti dufite intumwa ituruka mu badepite b'abakandida bigenga mu mukandida wigenga yewe ndiyizeye ko nshobora kujyana ibibazo by'abaturage kandi ntashobora no kureba uko leta ikora aba natanga ibitekerezo bityo igihugu cyacu kigakomeza kiyobowe natwe ubwacu abaturage abakunze kuzaho imodoka yabaga ihagaze aho i kamembe biganjemo ahanini urubyiruko nta cyihariye yijeje abanyarusizi uretse kubabwira ko azita ku bibazo bya buri karere mu mwihariko wako aharanira kuba intumwa y'abaturage icy'ingenzi kuri jye ni uko niteguye kuba akarere kose mu gihugu ibibazo byihariye bagiye bafite nzaba intumwa ishobora kubigeza mu aho tuzaba tubyigira hamwe noneho buri gihe nkaba ndi ku ruhande rw'abaturage ko nicyo intumwa y'abaturage ibereyeho nkaba ndi ku ruhande rw'uko leta ikora neza iyobora igihugu neza amategeko akabera abaturage baba bayashyizeho kandi akubahirizwa nubwo nta mwanya munini yamaraga aganira nabo bamwe mu baturage babwiye ijwi rya amerika ko ibyo yababwiye babishimye ndetse ko baniteguye kumutora nta kibazo kabisa tugomba kumutora ubusa imigabo n'imigambi ye murayumvise eh turayumvise rwose bagomba kuduteza imbere akadukoreshereza imihanda nta kibazo ibyo twumvishije yatubwiye uriya mugabo afite gahunda nziza gusa ikibazo bajya bagira ni uko iyo tumaze kubatora batwijeje ibintu nka biriya hajya nyine kigera bakiyicarira bakibagirwa ko banabitubwiye ariko gahunda namubonyeho njye nabonye ari gahunda nziza icyiza ni uko yazatugeza ku iterambere akazamura igihugu akagiteza imbere n'imihanda yagiye yangirika akayizamura agashyiramo amabuye hari aho atari imodokari zikunda kunyura cyangwa amamoto mu gihe kuva mu myaka makumyabiri n'ine ishize nta mukandida wigenga n'umwe wari washyitse amajwi atanu asabwa ngo yemererwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda bwana mpayimana we avuga ko yiteze impinduka ndetse n'icyizere ari cyinshi hari imbere ariko ubu n'abaturage bamaze kumenya ko buri gihe impinduka ni nziza amahitamo ni abaturage bazahitamo ndavamya ko icyizere ari cyinshi sinashingira yuko ubushize byagoye abandi yewe naje niyemeje yuko bishoboka kuko twiyamamarije mirongo itanu ku ijana ubu turiyamamariza atanu ku ijana nta kibazo gihari rwose umukandida wigenga philippe mpayimana mu bikorwa bye byo kwiyamamaza yavuye mu karere ka rusizi yerekeza muri nyamasheke na karongi natwo two mu burengerazuba bw'u rwanda niwe mukandida wigenga wa mbere wiyamamarije muri iki gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u rwanda muri bane barimo guhatanira kwinjira mu nteko nshingamategeko temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitokere urakoze tuve ngaho mu rwanda tuje muri kongo impunzi z'abarundi zirenga amajana atanu ziri mu ikambi y'agateganyo ya sange iri muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo zitangaza ko zirambiwe n'ubuzima bubi zimazemo igihe cy'amezi agera kuri munani zirindiriye kuzojanwa mu ikambi ya murongwe umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo yakurikiranye inkuru izi mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya sange aho twazisanze mu rupangu n'izindi ziri imbere mu rupangu abana bari gukina ababyeyi bari gufura abagabo nabo bicaye munsi y'igiti bari gukina igisoro batuganirije zimwe mu ngorane bagenda bahura nazo kubera kumara igihe kirekire muri iyi nkambi iri mu majyaruguru y'umujyi wa uvira bamwe bagiye mu kwezi kwa cumi na rimwe hariho n'abandi bagiye baza mu nyuma kuva mu kwa mbere kubandanya gushika ubu baza ubuzima bwo ngaha mbona bamwe bamwe bugenda bugenda nabi nabi kuko hamwe indya zirabura ahandi zikaboneka nuko nyine tubayeho bamwe bamwe bigatuma dusaba tugenda guhiga akazi mu bakongomani hamwe tugakora neza bakatwima amahera ahandi bakaduha bakatubwira ati ngo ntidusubire i burundi natwe rero kubera ubuzima buke tukabura ikintu cyodushikana i burundi cyangwa imibereho duca tushima rero kuguma ngaha tubayeho nabi nabi bibonetse turarya bitabonetse ntiturya turihangana tukironderera
mu bisanzwe ubuzima si bw'isi bwiza cyane gufungura dufungura rimwe twagenda guca ingero naho yo mu bakongomani ugasanga batwibye n'amafaranga bakaduhagarika ngo hagarara bagaca badusopa amafaranga bagatwara abandi twakubitwa ariko bararengana ukazabumva barafashwe bagakubita urumva si byiza si byiza twumva kumwe ngo turagororokewe kuko tumerewe tumerewe nabi cyane usibye iki kibazo cy'ubuzima bubi izi mpunzi zibamo abana b'abanyeshuri bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nta cyizere bafite cyo kwiga mu gihe hasigaye igihe kigera ku byumweru bitatu kugira ngo umwaka w'amashuri utangire muri repubulika ya demokarasi ya kongo turababaye cyane twebwe abanyeshuri ko dukeneye ko botujyana ku mashuri tukazoshika mu kw'icyenda hasigaye uko icyenda kugira gushike hasigaye igihe gitoya cyane bakeneye ko botujyana ku mashuri kugira ngo natwe badu- badutangure kudutegurira akazoza k'iwacu kandi twashika imbere tuzomere nk'abandi kuko tugumye muri iki kigo ntacyo turi ko turaroba uno mwaka uraheze vraiment nta muntu n'umwe ashitse ku ishuri nubwo nta mibare igaragazwa ubuyobozi bw'inkambi y'agateganyo ya sange bwemeza yuko hari impunzi zigenda zisubira mu gihugu cy'u Burundi kubera kumara igihe kirekire mu buzima bubi buri muri iyi nkambi ibi kandi byemezwa na Nsengiyumva Isaac umwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi ya sange ni benshi cyane bamaze gusubira mu- inyuma eh, kumva yuko babona ikibazo cy'ubukene utacevu cya ruguru gishobora kubafasha benshi cyane barasubirayo niyo mpamvu bavuga ko basubirayo kubera ko babona iyo bari bashatse kugera bataragerayo Pawe n'Imana Aisha asaba ishyirahamwe rya se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kubavana muri ubu buzima bubi bamazemo igihe cy'amezi umunani dore ko biba biteganyijwe ko impunzi zimara ibyumweru bibiri mu makambi y'agateganyo ni ukuri turarushe kabisa ahubwo twasaba kabisa batujyanye tuko turagenda kugira ngo tujye kurondera ubuzima bw'abana bacu babonye ko bidakwiriye naho batubwiye ati ntabwo tukibashoboye kubatunga kiriya muntu afata umuhanda we amenye iyo yo- yogana agenda kuko turi tumaze kurambirwa n'ubuzima bw'ahangaha Mm.
tubayeho nabi turahangayitse turarusha cyane vurema umuntu akaragenda iyo kurondera ubuzima ku ngomana akabura ubuzi akabura ibyo akora ugacuza ugaca- ukarara inzara n'abana kuko kurya rimwe ku munsi uri umuntu vurema ntabwo ari imibereho myiza cyane umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya sange ngandu frank avuga yuko hari icyizere ko izi mpunzi zigiye kujyanwa mu nkambi y'imurongwe kuko muri uku kwezi k'umunani haseri yari yatangiye igikorwa cyo kujyana mu nkambi y'imurongwe impunzi zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine ya sange impunzi z'abarundi zinubira kumara igihe kirekire ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya kavimbira nazo zifite iki kibazo bedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
mu kanya gato tugiye kurangiza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije igisirikare cya amerika cyatangaje ko cyagize igitero gikoresheje indege z'ingwano ku ntagondwa z'umugwi al-shabab muri somaliya icyo gitero cyabaye ejo ku wa kabiri cyahitanye abagwanyi babiri ba al-shabab twabwiye kandi ko umugwi w'abaroberi bahora bagwanya leta muri sudani y'epfo basubiriye mu gisirikare cya leta ibyo bibaye nyuma y'amasezerano yapfunditswe mu kwezi guheze hagati ya leta n'imigwi itavuga rumwe nayo abo basirikare bakaba bagera kuri majana atatu Eh, kagulanyi sentamu umuririmbyi w'umuziki pop akongera akaba n'umushingamateka muri uganda avugwa ko atondekana umubiri wose ngo inyuma y'uko akubiswe bikomeye ari mu mvuto iyo nkuru yatangajwe no musi wa gatatu n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka ya uganda sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri zimbabwe yuguruye icese urubanza rwashinzwe n'imigwi itavuga rumwe na leta ni mu gihe abo batemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze bavuga ko bafite ibyagirizo bikomeye kandi yuko bizeye yuko iyo sentare izosubiramwo amatora nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafite muri aka kanya aha niho bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu alimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwahagarikiye ibi biganiro ni frederic nkundikije kuri mikoro ari kumwe na fide niyongabo na oriane itanga ishaka turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi tubifuriza umunsi umugoroba mwiza mubandanye kumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika